turashimire komandanya kumviriza ijwi rya amerika radiyo ijwi rya amerika isamirana washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu burundi muriko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na mirongo ibiri na zibiri mu rwanda tukaba kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu vy'ijwi rya amerika mwiriwe gute nshuti bakunzi bacu ikaze makuru kuri uno mugoroba muge gushikirizwa na jewe diana nini nahazwi ingingo nkuru nkuru ziyagize abantu baba ba mirongo ibiri nibo bamaze kumenyekana ko baraye bahitanywe n'amasasu yamijaguwe n'umuntu witwaje inkoho mu gisagara ca lewiston kiri muri leta ya maine hano muri amerika iki gisagara ca lewiston aho dusanzwe tubaye hariho abarundi batari bake hariho n'abanyarwanda kugeza ubu nta makuru n'amwe y'uko hoba hariho umwe muri abo ndondaguye bava muri izo bihugu yoba yaraguye muri ico gitero uyu ni Cassius Shirambere ni umurundi aba mu gisagara ca Lewiston muri leta ya Maine muri make kandi igisirikare ca Israel cigambye ibitero cagavye mu ntara ya Gaza turabigarukako mu Burundi ubwato bwa mbere bunini bwitwa Musumba Cargo werutse gukorerwa muri ico gihugu bwa bwaragize ibibazo bugitangura gufata urugendo idonido yano makuru yose duce ku masonga ni mu kanya sase mu hagufi y'amaradiyo yanyu nongere ndabahe ikaze nshuti bakunzi b'ijwi rya amerika amakuru tubafitiye reka tuyahere muyagezweho ijya nino ku isi duhereye ku mugabane wa afurika aho sentare nkuru ya nigeria yavuze ko perezida bola tinubu yatsinze amatora ingingo yose ntare ikuriye inkoni ku gishitsi abakandida babiri bari barahiganywe na tinubu bakitwara banka intsinzi yiwe ejo ni mukankusi iki cyemezo kizaha tinubu inshingano zisobanutse zo kuyobora nigeria ihanganye n'ibibazo bitandukanye harimo ibiciro byazamutse ibura ry'amadovize n'ifaranga ry'igihugu nayira ryatakaje agaciro umutekano muke ahantu henshi n'ubujura bwa peteroli urubanza rwaciwe n'abacamanza barindwi b'urukiko rw'ikirenga ni umwanzuro udakuka uje ukurikira ibyagiye biboneka mu matora ya perezida yagiye atangwaho ibirego mu rukiko nta n'umwe mu bagerageje guhindura amajwi biciye mu nkiko wagize icyo ageraho atiku abubakari w'ishyaka peoples democratic party na peter obi wa labour party baje ku mwanya wa kabiri n'uwa gatatu gusa banze amajwi yavuye mu ibarura basaba ko intsinzi ya tinubu igirwa imfabusa ejo ni mukankusi urakoze tuvane muri nigeria udushikane muri gaza aho igisirikare ca israel cigambye ibitero cagavye ku butaka bw'iyo ntara ingabo za israel idf zavuze ko amatanki yazo n'abasirikare barwanira ku butaka bakubise mu bice byinshi by'abakoresha iterabwoba ibikorwa remezo n'ahari amatanki yo kwirinda misiri izo ngabo zavuze ko operasiyo yakozwe ari uburyo bwo gutegura ibizakorwa mu rugamba ruzakurikira abayobozi ba isirayeli barahiriye gukora ku buryo hamasi itazashobora kongera kugaba ibitero bihungabanya isirayeli nyuma y'igitero cyo ku itariki ya karindwi ukwezi kwa cumi cy'umutwe w'abarwanyi cyahitanye abantu bagera mu gihumbi na magana ane minisitiri w'intebe wa isirayeli benjamin netanyahu yagize ati
nitwinjira muri gaza mu rugamba rukomeje abicanyi bazishyura bingana n'ibyo bakoze abakoze amarorerwa ba hamasi na isis nongeye guhamagarira abatuye muri gaza batabifitemo uruhare kuhava bakajya mu majyepfo y'intara ya gaza perezida wa leta zunze ubumwe za amerika kuri uyu wa gatatu yumvikanishije ko ashyigikiye igisa n'intego iri kure icyifuzo kimaze igihe kirekire cya amerika cyo kubona leta ebyiri zitandukanye zigenga leta y'abanyayisirayeli n'iy'abanyepalestina biden mu kiganiro n'abanyamakuru kuri perezidansi ya amerika ari kumwe na minisitiri w'intebe wa australia yavuze ko uko abanyepalestina bashaka kubaho bidakwiye kwirengagizwa abanyisirayeli n'abanyepalestina bakwiye kubana baturanye mu mahoro no mu cyubahiro cya muntu yagize ati
right isirayeli ifite uburenganzira kandi nakongeraho inshingano zo gusubiza ibikorwa by'abunyamaswa bikorewe abaturage babo kandi tuzakora ku buryo isirayeli ibona ibyo ikeneye mu kwirwanaho kuri abo bakoresha iterabwoba ibyo ndabyijeje tugomba kandi kwibuka ko hamasi idahagarariye reka nongere mbivuge hamasi ntihagarariye abenshi mu baturage ba palestina mu ntara ya gaza cyangwa ahandi hamasi yihishe inyuma y'abasivili b'abanyepalestine kandi biragayitse ntabwo bitangaje ni ubugwari
biden yanumvikanishije impungenge ku mutekano w'abantu barenga magana abiri bagizwe ingwate bamwe muri bo bikekwa ko ari abanyamerika bafashwe na hamasi mu gitero cyo ku itariki ya karindwi y'uku kwezi kwa cumi hamasi yarekuye bane mu bo yari yagize ingwate muri iyi minsi ishize umunyamerikakazi n'umukobwa we hamwe n'abandi bagore babiri bakuze b'abanyayisirayeli cyakora deparitoma ya leta y'amerika mu itangazo yaburiye ko gutuma abandi barekurwa bitazoroha leta zunze ubumwe za amerika ifata hamasi nk'umutwe w'iterabwoba
ejo ry'amerika turacabandanya n'amakuru hirya n'ino ku isi umushikiranganji wa mbere wa ethiopia abi ahmed uno munsi kwa kane yatangaje ko atamigambi igihugu ciwe gifise yo gutera ikindi gihugu ico aricyo cose kandi ko kitazokwigera giharanira inyungu zaco biciye mu ngwano fidel niyo ngabo Abi Ahmed yabitangaje imisi mike y'inyuma y'ijambo yashikirije ryatumye haba impungenge ko igihugu ciwe gishobora kugerageza kumvisha abantu ko gifise uburenganzira ku kiyaga gitukura. Mu ijambo yashikirije ku itariki 13 y'uku kwezi kw'icumi, Abi Ahmed yatangaje ko kubaho kwa Ethiopia nk'igihugu bifitaniye isano n'ikiyaga gitukura. Yavuze ko igihugu ciwe gikeneye ikivuko kandi ko amahoro mu karere ko mu ihembe rya Afurika azofatira ku vyerekeye gusangira inyungu hagati ya Ethiopia itegereye ibahari n'ibihugu bibanyi. Ethiopia ni igihugu kiza ubwa kabiri mu bihugu bifise abantu benshi cyane kurusha ibindi ku mugabane wa Afurika. Gifise abantu imiliyoni ijana na mirongo ibiri, kikaba kidashika ku kiyaga gitukura, imwe mu nzira zikomeye cyane mu vyerekeye ubudandaji ku isi mu bitandukanye n'ibihugu bibanyi vya Eritrea na Djibouti. Umushikiranganji wa mbere wa Ethiopia Abiy Ahmed yavuze ko atifuza kwivanga mu bibazo vy'ibindi bihugu kandi ashaka ko ivyo asaba ko igihugu ciwe cogira ikivuko ku kiyaga gitukura vyoba mu mahoro. Yamara ijambo Abiy yashikirije imbere yaho ryateye impungenge bamwe mu bitegereza ibintu cane cane mu gihe bisa nuko hari icuka kibi hagati y'igihugu ciwe na Eritrea
barakoze bagenzi bacu ku makuru hirya nino ku isi baduteguriye bakaba baheje kudushikiriza ayo mwumvise n'ayandi mushobora kongera kuyumva kuri wezi itatu akaburungu radio yacu voa akaburungu com adrese ya youtube yacu instagram facebook na x ni voa radio yacu mu gisagara ca lewiston muri maine muratwumva kuri wezi itatu akaburungu radio yacu voa akaburungu com abantu bababa mirongo ibiri nibo bamaze kumenyekana ko baraye bahitanywe n'amasasu yamijaguwe n'umuntu hitwaje inkoho mu bibanza bitatu vyo mu gisagara ca lewiston kiri muri leta ya maine iri mu buraruko bushira ubuseruko bwa amerika abababa cumi na batanu nibo bakomerekejwe n'ayo masasu wagavye ico gitero ni umugabo w'imyaka mirongo ine mu kanya gaheze navuganye na cassius shirambere umurundi aba mu gisagara ca lewiston ndamubaza icuka kiri muri ico gisagara hari ubwoba mu bantu abantu bose basabwe kuguma mu mazu bongera basabwa yuko uwogira icyo amenya yoheza agatelefone akamenyesha igipolisi cyangwa izindi nzego zimwegereye icyo babonye kiteye amakenga kugeza ubu niko ibintu bimeze icyo gisagara cya lewiston ni igisagara kizwi cyane ko kibamwo abarundi n'abanyarwanda aho ugeze amaso abarundi n'abanyarwanda n'abandi bava muri kariya karere baramahoro iki gisagara cya lewiston aho dusanzwe tubaye hariho abarundi batari bake hariho n'abanyarwanda ndetse n'abandi bava mu bindi bihugu byo muri afurika kuva twumvise iyo nkuru mbi ejo baragerageje guhamagarana umwe wese aherereye tugerageza no kuvugana ducishije ku magurupe amwe amwe duhuriramo y'aho dushobora kuvuganira kugeza ubu nta makuru n'amwe y'uko hoba hariho umwe muri abo ndondaguye bava muri ibyo bihugu yoba yaraguye muri icyo gitero hanyuma mu gitondo tukivugana mwari mwatubwiye muti benshi babaye barabasaba kuguma mu buzi murimo kuko bataramenya uyo yakoze iryo bara ahari bashoboye kubarekura muratahuka batandukanye bari batubwiye ko twoguma ku kazi abari basanga bari ku kazi kuva ejo bongera batubwira yuko abari muhira boguma muhira kandi kugeza n'ubu niko bikiri ariko rero twari turindiriye yuko amakuru nyakuri tuyaronka aho twari turindiriye ijambo rya guverineri wa mene ariko ndarikurikirana muri uyu mwanya bananije gusaba yuko abantu boguma mu mazu kandi ko boguma bagerageza kuraba yuko co bobona giteye amakenga boheza bakakimenyesha kugira ngo nabo bifatikanye n'igipolisi bifatikanye n'izindi nzego mu kubandanya kurondera ujya muntu yakoze iryo bara gushika ino saha no kuvuga ko bataramutora gushika ino saha ubu warashe bamuzi izina ko yitwa robert card akaba yahoze ari umusirikare mu bareserivisi hanyuma akaba yarasanzwe ari n'umwigisha yigisha eh, gukoresha ibigwanisho bicira umuriro bamaze gufata amazina yiwiwe kumumenya n'amafoto hanyuma n'imodoka yari arimwo ejo aho yariko ararasa aho yaciye ayitwara muri lisbonne bavuga ko ariho ashobora gusanzwe ariho yari asanzwe aba iyo ico gisagara ca lisbonne naco agifatanye na lewison ni urugendo rw'iminota ishobora gushika nka cumi canke cumi n'itanu kugeza ubu uye baracariko bamurondera ariko bafise ayo ma information yose ndababwiye eh, ariko kugeza kw'isaha ntibaramutora Cassius uh, Shirambere umurundi mwagaho mu gisagara ca Lewiston muri leta ya Maine twashimire kuri kano kanya muhaye ijwi rya Amerika nano makuru mudusangije murakoze cane namwe amakuru adushikiriye ubunyene muri studio z'ijwi rya Amerika nuko abagera cumi abagera kuri cumi mu bahitanywe n'ico gitero co mu gisagara ca Lewiston muri Maine uh, bataramenyekana abaribo abandi bitavye Imana amazina yabo yamenyekanye ariko abo bagera kuri cumi bobo baracarondegwa abaribo nabo begukira ino nkuru rero turaza kwibandanya tuyikurikiranira na hagufi ivyo tuza kumenya bindi bishasha turaza kubibabwira mugume mukubitiza amaso ku mbuga ngurukana bumenyi zacu cane cane kuri Facebook ariyo VOA radio yacu mu kanya abatumira amate hama duce tuja mu Burundi mu guterera igihugu c'uburundi yabaye igisubizo cacu mu gutanga ijambo mu banyagihugu
iyo bavuga ko yabaye igisubizo ni ijwi rya amerika mu gihugu c'uburundi rero ubwato bwa mbere bunini bwitwa musumba cargo buherutse gukorerwa muri ico gihugu bwa bwaragize ikibazo bukasa n'umanyutse bugitangura gufata urugendo amakuru ijwi rya amerika yamenye ni uko ubwo bwato bwoba buriko burasanurwa butaramara umwaka bukora inkuru ijwi rya amerika yateguye ifashije n'abanywanyi bayo mu burundi muyisomerwa na thierry ndayishimiye ari mu rwanda amezi hafi atanu araheze ubwato buheruka gukorerwa ku mutumba migera muri komine kabezi mu ntara ya bujumbura atawuraba ukubita ijisho kuva burungitwe mu kiyaga tanganyika abanyagihugu bo muri ako karere bidoga ko ata makuru yabwo bafise mu gihe bari babufise ko icizere kinini ku bijanye n'iterambere ry'urudandazwa nk'ubu ni twumva ati bugereye aha canke burimo burakora iki bakiyikora bavuga yuko izo zirajana imizigo ijana n'abantu kugira ngo iduteze imbere natwe ko batubwira ngo yagiye i Zambia sinzi ko yaheze muri Zambia sinzi ko yagurishijwe byose twe abantu bato bato ntabyo tuzi amakuru isoko ryacu rifise ni uko ubwo bwato bumaze amezi hafi atatu buriko burasanurirwa mu gihugu ca Tanzania umwe mu bafundi babwo kandi ari mu bakozi babwo avuga ko bwagize ingorane busa n'ubumanyutse bugeze i Kabimbi muri Kongo ubwo bwato ntibwakunze ko buva ngaho muri Kongo Kabimba bupakiye umuzigo hejuru y'imvo yuko aho bapakiriye bapakiriye hafi ku mabuye hari ibibuye binini binini bwa bwato buca bugira akagisita hagati na hagati twaciye dufata ubwato turabukura ngaho muri kabimba turaburamfurusa tubutwara ikigoma muri tanzania ubwato n'ubu buri ikigoma ni ukuvuga amakuru ahari n'uko bavuga ko batumye ibindi vyuma byo kuramfurusa kugira ngo ubwato busubire bukore n'aba ekipaje bongere baronke akazi nabo babone uko biteza imbere uretse ico kibanza bwari ko bupakirirwamwo hari n'ayandi makuru avuga ko habanje kuba impari ku bijanye n'ingene bupakirwa bivugwa ko uruhande rw'imbere rwari rugenewe kwicaramwo abantu gusa maze ibidandazwa bikaja inyuma hamwe no hagati ibitakurikijwe maze bigenda uko uyu mutama w'inzobere mu bikorwa by'ubwato yavyiganiwe amajwi ansumira ngo babe batwaye nguvyeyi kubera bafate nje karemi rwamunye haheze iminsi ngayo ngo yagize pani yiki abantu rero bavuga bavuze yuko mu gupakira bapakiye inyuma n'imbere hagati ntibapakiye none ubwato ubu bwato bw'ibipe ufashe umuzigo ugapakira inyuma hagati ntiwushiremo muramererwa nabi umuyobozi mukuru w'ishyirahamwe musumba horiding ryatanguje umugambi wo gukora ubwo bwato ni fabiano barigora
uko burakora yaratanga imigambi y'iterambere bukorera muri kiyaga tanganyika mu burundi tanzania ndetse na kongo nubwo uyu muyobozi mukuru wa musumba horiding yemeza ko ubwo bwato burembeje igikorwa bwakorewe amakuru isoko ry'ijwi rya amerika rihabwa n'abakozi bo mu kivuko ca bujumbura ni uko batarasubira kubukubita ijisho aho ni kuva buhaguruka ijya mbere buva aho bwakorewe mu kabezi ku itariki ya mirongo ibiri n'indwi z'ukwezi kwa gatanu k'uyu mwaka ibyo bitera amakenga bamwe mu bakurambere bamenyereye iby'ubwato hano mu burundi Nuna yari maso kwa kogwa akagenda neza yari Zambia Kalemi Tanzania kune wumva aho kwari bukwiye hari hakari gahaze nka yari maso mbona aha mu Burundi ayo kwanda mama narabaye muzaba barayakora bayahejeje yagumye agenda akora yagomba ku bijanye n'iterambere rizanywe n'ubwato abanyagihugu babona ko ari ukuzerinze basaba leta gufata mu minwe ikorwa ry'ubwato kandi bwinshi kugira boroherwe mu bijanye n'iterambere hatunga imana paul ni umwe muri abo nk'uko uyu muhisi yari yabivuze inkuru nziza yari yavuze ko bagomba kubaka amato hamwe n'uzi wagiye mu rumonge yurira ubwato akagenda hamwe bivanye na sagi amabarabara yari yasitse hejuru y'ibihindagurika ry'ibihe rero twaguma na leta shyiremo ingufu yubake izindi meri zikora abantu n'ibintu nanze habonetse ubwato nshobora kugenda i tanzania cyangwa i zambia cyangwa muri kongo kuza kurunda ibidandazwa nkasanga ndabipakira muri ubwo bwato nkazibitorera hafi ubwato musumba karugo byavugwa ko bugenewe gutwara amatoni agera ku gihumbi n'amajana atandatu y'ibidandazwa hamwe n'abantu mirongo itanu ikibanza bwakorewemwo ku mutumba migera muri komine kabezi hariko hakorwa ubundi bwato nk'uko isoko ryacu ryabwiboneye ubwo butegekanijwe ko buzotwara abantu gusa ariko rero umuhora wo hagati bita koridoro centrale mu gifaransa mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na rimwe warerekanye bwerekanye ko Burundi bukiri inyuma mu gukoresha inzira yo mu mazi mu gutwara ibidandazwa ni mu gihe uwo muhora werekana ko hamwe Uburundi bwo kwijukira iyo nzira yo mu mazi canke y'indarayi bworonka akarusho k'imiliyoni mirongo itatu z'amadolari y'abanyamerika ku mwaka ku mwaka
Thierry ndayishimiye urakoze kudusomera iyo nkuru duce duha ikaze mugenzi wacu Eugenie Mukankusi muri bungabunga ubuzima abantu hirya no hino ku isi baragenda barama kurushaho ishami rya oni ryita ku buzima wms ritangaza ko umubare w'abafite kuva ku myaka mirongo itandatu kuzamura witezweho kuzikuba kabiri bitarenze umwaka w'ibihumbi na mirongo itanu bakagera ku basaga miliyari ebyiri benshi muri abo nk'uko oms bitangaza bazaba batuye mu bihugu bikennye n'ibifite ubukungu buringaniye inzobere zivuga ko uko abantu bagenda basaza bamwe bashobora gufatwa n'indwara zisanzwe zibasira abakuze nk'ishaza ryo mu jisho gutakaza ubushobozi bwo kumva diyabete kubabara mu mugongo no kubabara ibikanu ugusaza kandi bijyana n'iyaduka ry'uruhurirane rw'ibibazo by'ubuzima bakunze kwita geriatric syndromes cyangwa se indwara zo mu busaza zirimo nko kujojoba inkari kwibagirwa bikabije ndetse no kugwa abakurikirana ibintu hafi bavuga ko muri afurika bamwe mu bageze mu zabukuru bahura n'ingorane z'imibereho zihariye zitezwa umurindi n'uruhurirane rw'impamvu zishingiye ku mibereho n'ubukungu ku mico no ku buvuzi mu bindi kandi guhindura imiterere y'umuryango ndetse no kwaguka kw'imijyi bishobora gutuma bamwe mu bageze mu zabukuru barushaho kwigunga bikagira ingaruka ku buzima bwabo mu bijyanye n'imitekerereze n'amarangamutima imirire mibi ni ikibazo giteye impungenge cyane akenshi igatezwa umurindi n'ubukene n'ibura ry'ibiribwa kandi kubona serivisi nziza z'ubuvuzi nabyo bishobora kuba imboneka rimwe cyane cyane mu bice by'icyaro mu muryango nyafurika umuntu ushaje afatwa nk'umuntu w'agaciro gakomeye ufasha mu gukomeza umuco kandi akagira inama abakiri bato mu gace ka kibera ko muri nayirobi gatuwe mu buryo bw'akajagari duhuye na anne musanga umupfakazi w'imyaka mirongo irindwi y'amavuko musanga avuga ko bene wabo bose bapfuye ubu akaba nta muntu n'umwe wo kumwitaho ahora agorwa no kubona imiti buri uko agiye kwivuza
iyo ugiye ku bitaro nk'ibi baragusuzugura ariko bakakubwira ko nta miti ihari rimwe na rimwe abagira neza nibo badufasha bakatugeza kwa muganga tujyayo ariko nta miti tubona iyo ni imbogamizi dufite ibitaro byose ugiyeho bakubwira ko nta miti ihari daniel ngugi w'imyaka mirongo itandatu n'itanu nawe atuye ikibera nawe ibibazo nk'ibahura nabyo kama ni upande wa matibabu tuna dufite ikibazo ku buvuzi rimwe na rimwe iyo ugiye kubonana na muganga ukamubwira ko uribwa mu mubiri wumva bongorerana ngo ikibazo mfite ni ubusaza hanyuma bakampa parasitamoro parasitamoro yamfasha iki barabaza ngo ufite imyaka ingahe iyo usubije ko ari mirongo itandatu n'itanu mirongo irindwi ubona n'abasa n'abasubiye inyuma icyizere cyo kubaho kirimo kwiyongera ku isi nyamara ubwiyongere bw'umubare w'abageze mu zabukuru mu bihugu bikennye ntabwo ujyana n'ubwiyongere bwa gahunda zo kubafasha mu mibereho no mu buvuzi domitira ogaro ni umuhuzabikorwa wa serivisi z'ubuvuzi mu karere ka kibera As we age, uh, many diseases come.
uko tugenda dusaza ni nako indwara nyinshi ziziramo rero nk'uko turimo kubikora duhora tuganiriza abageze mu zabukuru iyo baje ku bigo byacu benshi muri bo usanga barwaye indwara zitandura accommodate as many older persons na tuwafikia.
mu gufasha abageze mu zabukuru b'ikibera kubona ubuvuzi n'izindi serivisi za nkenerwa agnes kariyuki yashinze ikigo kibera day care center for the elderly kuva gitangiye gukora mu myaka mirongo itatu ishize iki kigo kimaze gufasha abageze mu zabukuru bagera ku bihumbi bitandatu Kitu ya kwanza wamepata shoulder ya kuja kulilia.
ikintu cya mbere bungutse ni urutugu bisunga baraza bagasabana n'urungano rwabo iyo umuntu aba wenyine icyo aba yitekerereza ni ibibazo bye wenyine ariko iyo baje hano baganira ku bibazo byabo bikabagarurira intege mu mubiri bashobora kuba bafite ibibazo ariko iyo baje hano bakabiganira babona ibisubizo icyo dukora ni ugutumira inzobere nk'abaganga cyangwa abazobereye mu mibereho y'abaturage bakabaganiriza iyo bamaze kuganirizwa ubona impinduka ntibaguma uko bari mbere abageze mu zabukuru nka anne musanga na daniel ngugi biteze kubona ibikorwa remezo hamwe n'ishyirwaho ry'ingamba zafasha mu guhangana n'ingorane zo mu zabukuru
nubwo gusaza bizana n'ingorane zabyo z'ubuzima birashoboka kugumana ubuzima bwiza no mu gihe cyo gusaza twaganiriye na muganga antoine dror inzobere mu buvuzi bw'abageze mu zabukuru ukorera abidjan muri cote d'ivoire tumubaza uko ibyo byashoboka
Quand on parle du vieillissement, il y a le vieillissement euh, aspect social, aspect physique, mais surtout iyo tuvuga ku gusaza hari uburyo bw'imibereho n'uburyo bw'umubiri ariko hejuru y'ibyo byose haza igice cy'ubuzima bwo mu mutwe n'icy'intekerezo by'ugeze mu zabukuru kubera ko iyo iki kijyanye n'intekerezo kititaweho neza bigira ingaruka no ku bindi haba imibereho no ku mubiri iyo umuntu ugeze mu zabukuru atiyumva nk'ushaje ariko hagahatirizwa kubivuga uko uko sosiyete imubona bizagira ingaruka ku myitwarire ye no ku buzima bwe bwo mu mutwe bimuganishe ku kwigunga ubwigunge butera intege nkeya intege nkeya nazo zigatera kubaho wishingikirije abandi uyu muntu akenera umuryango ufite imbaraga urimo abana bafite ingufu icya kabiri agomba kumva agikunzwe ndetse yitaweho n'umuryango we gusaza bitangirira ku gusamwa bikanakomeza kuva umuntu akivuka urwo ni urugendo byanze bikunze ruganisha ku gusaza ikiruhuko cy'izabukuru si imperuka kandi gusaza si imperuka ahubwo ni intangiriro nshya y'ubuzima kandi muri icyo kigero wakora ibintu byinshi ushobora gukoraho korerabushake mu muryango w'ubutabazi icyo ni ingenzi kubera ko kigira uruhare mu kumva umuntu anyuzwe n'uko ari kigira kandi uruhare mu gusaza neza kubera ko kikurinda ubwigunge ukimara kujya mu kiruhuko cy'izabukuru shaka itsinda winjiramo cyangwa ugire uruhare mu bikorwa hindura ugire ikindi kintu ukora si ngombwa ko ukorera amafaranga ubukorerabushake ni ingenzi ibikorwa bya siporo ni ingenzi cyane ku bageze mu zabukuru kubera ko siporo ntigira uruhare mu gusaza neza gusa ahubwo inafasha mu kugumana ubuzima bwiza no kurinda zimwe mu ndwara nka diyabete n'umuvuduko w'amaraso ntabwo ugomba gutegereza ko urwara ngo ubone gukurikiza amabwiriza mbonezamirire azanywe n'uburwayi kubera ko icyo gihe ntibiba bikiri umubiri ubwawo wibwirije kubikora ahubwo ni uburwayi buba bubigutegetse bukubwira ngo kora iki kora kiriya ariko wikoreye gahunda yawe yo kwirinda indwara zo mu busaza iyo wikoresheje siporo ibi bigira ingaruka nziza mu gusaza neza
isoko yo kuvomaho ubuto ishobora kutabaho ariko bamwe mu bageze mu zabukuru barimo kurama kandi mu buzima bwiza tanko ya kasayi ni umuturage uyambuja muri nigeria ubu wenda kuzuza imyaka ijana y'amavuko aradusangiza inkuru y'ubuzima n'imibereho bye
Together I'm known as Saliu Abubakar.
amazina yanjye ni sarihu abubaka hariyu ya kashayi navukiye i kano mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda makumyabiri n'itanu nkurira hano i kano nubwo rimwe na rimwe nagiye ngenda ariko igice kinini cy'ubuzima bwanjye nakimaze i kano nagize amahirwe yo kugira ubuzima bwiza nta kintu cyihariye mfite navuga ko cyatumye ngira ubuzima bwiza uretse ko navuga ko mbikomora ku babyeyi banjye ababyeyi banjye bombi mama na data bakomeje kubana ku byo nzi nta ndwara idakira n'imwe bari bafite data yapfuye afite imyaka ijana n'itanu mama we ndumva yari afite muri za mirongo cyenda simbyibuka neza ariko nagize amahirwe yo kubyara abana makumyabiri na batatu bane muri bo barapfuye cumi n'icyenda baracyariho bambyariye abuzukuru mirongo itandatu na batatu ndya ibiryo bisanzwe abahabusa bakunda kurya tuwo n'ibindi bintu nk'ibyo nta mfite ndya ibyo mbashije kubona ngo mbashe kubaho kandi sindyagagura nta ndyo idasanzwe nihariye jyenyine ndya ibyo mbonye kuva nshatse abagore banjye barantekera na mbere y'uko abagore banjye batangira kuntekera ababyeyi banjye mama yarantekeraga kandi rero ibiryo bye narabikundaga cyane mbaho kandi mu buryo busanzwe nta gukora ibintu bitari ngombwa nta siporo idasanzwe nkora sinjya nyikora rwose uyu munsi ntekereza ko ndimo gusatira imyaka ijana data yapfuye afite ijana n'itanu mama yapfuye afite mirongo icyenda n'itatu cyangwa se inarenga sogokuru yapfuye afite ijana nta kintu nari nabuzwa n'abaganga kurya icyo nshatse cyose nta kintu cy'umwihariko mbujijwe kurya icyo nshatse cyose ndakirya I don't have anything specifically uh, forbidden by doctors not to eat. I eat whatever I like.
muri nigeria hari impungenge zikomeje kwiyongera ko ubukene mu bageze mu zabukuru bushobora kuzarushaho kwiyongera mu myaka mike iri imbere niba ibibazo bishingiye kuri pansiyo ntoya bidakemuwe
Elias Ohaneje w'imyaka mirongo itanu n'itatu y'amavuko akora nk'umuyobozi ushinzwe ibikoresho mu ruganda rwigenga rukora ibikoresho by'ikoranabuhanga ruri i Abuja mu murwa mukuru wa Nigeria nubwo amaze imyaka igera ku icumi akora Ohaneje ntabwo yanditse ku buryo atangirwa ubwiteganyirize bwa pansiyo avuga ko atasobanuriwe neza n'umukoresha we impamvu n'akamaro k'ubwiteganyirize bwa pansiyo
ni ugukora gusa ukagenda urakora bakaguhemba icyo kintu cya pansiyo nta gihari nta kintu cya pansiyo bajya bavugaho mu kigo si ohaneje gusa ibyago by'ubukene byo mu zabukuru bigenda byiyongera uko imyaka ishira by'umwihariko mu bihugu bikennye nka nigeria bitewe n'ubumenyi buke mu bijyanye n'ishoramari ryo kugoboka mu gihe cy'ikiruhuko cy'izabukuru ndetse n'ubukene bwa gahunda yo kwita ku mibereho y'abaturage nyuma yo kujya mu kiruhuko abageze mu zabukuru usanga batungwa n'abandi bantu babaha ku biribwa imiti n'ibindi byankenerwa
butuma babaho batanyuzwe bubashyira mu bwihebe bubatera icyo twakwita akajagari ko mu ntekerezo iyo ni ingaruka ku mitekerereze umuhangayiko uriyongera bitewe n'uko ubukene ari imbarutso y'umuhangayiko gahunda ya pansiyo yagenewe gukemura ubukene buzanwa n'izabukuru ariko ubwiyongere bw'abitabira iyo gahunda muri nigeria buri hasi kugeza mu mwaka wa bibiri na makumyabiri na kabiri abari bafite konti z'ubwiteganyirize bwa pansiyo zikora bari ku ijanisha riri hagati ya cumi na gatanu na cumi na karindwi ku ijana by'abakozi bo mu gihugu hose Obinaya Olwapa inzobere mu bukungu akanaba ari umusesenguzi mu bya politike avuga ko ubumenyi buke pansiyo nkeya ndetse rimwe na rimwe n'uburiganya aribyo ntandaro y'ubu bwitabire buke
nuko rero nshuti bakunze ibijwi rya amerika ngaha duce tuba turabangiriye ibiganiro twari tubafitiye muri kano kanya kuri mikoro mwari kumwe na jewe diana ninahazwe nshimire nadia tahana enjeniyeri bari kumwe mu buhinga bw'ibyuma ngenda ndanabatumiye no mu bindi biganiro byacu biri imbere mushobora kubandanya kubikurikirana kuri we zitatu akaburungu radiyo yacu voa akaburungu komu aderesi ya facebook yacu ni voa radiyo yacu murahasanga inkuru zitandukanye zaba izo mu karere k'ibiyaga binini canke naho inkuru ziba zigezweho ijyanye no ku isi turasubira rero igihe cy'isaha imwe n'iminota mirongo itatu ku masaha yo mu burundi no mu rwanda mu yandi makuru ngiye ku kubategurira mu kurindira ko dusubira ico gihe ndayifurize umugoroba mwiza no kubandanya muranirwa mu vyo murimwo vyose turongera